imwumviriza ni ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi tuvugira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda ni fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu mwiriwe neza inshuti zacu muri kumwe na fideli niyo ngabo na tomasi kamirindi niyo bajya kuzana amafaranga agera kuri miliyoni makumyabiri y'amadolari bajya kugura akazi igera kuri igihumbi ku kwezi ya mbere bajya gukora ikintu cya mbere gukora amamodoka mu rwanda
uyu ni claire akamanzi umuyobozi w'ikigo cy'igihugu cy'iterambere rdb mu rwanda aravuga rero inyungu u rwanda ruzakura mu gukora volkswagen mu rwanda amakuru yo mu karere kandi ni ikirego cy'uburundi butemera itorwa ry'umuyobozi wa eyala inteko ishinga amategeko ya eyac umuryango wa afurika y'uburasirazuba mu makuru yo hirya no hino ku isi human rights watch iramagana politiki ya perezida trump yo gukumira abimukira no kubiba amacakubiri mu moko
perezida donald trump yatangaje ko umugambi wiwe werekeye uruhome ku rubibe igihugu ciwe gihana na mexique utigeze uhinduka
hanyuma abantu mirongo ine n'umunani bahoze ari ba ambasaderi ba leta zunze ubumwe za amerika bandikiye perezida trump ko afurika atari amazirantoki aya makuru yose rero mugume ku maradiyo yanyu muyatega amatwi ndetse muyakurikire no ku rubuga rwacu rwa interineti wazi itatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu nk'uko rero twari tumaze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi abantu mirongo ine n'umunani bahoze ari ba ambasaderi ba leta zunze ubumwe za amerika muri afurika bandikiye ibaruwa imwe white house batangaza ko batangaza impungenge zikomeye batewe n'amagambo perezida trump yaba yaravuze ngo afurika ni amazirantoki baragira bati nk'abantu bahagarariye amerika mu bihugu mirongo ine n'umunani bya afurika twahiboneye imico myiza ubugwaneza n'urukundo by'agatangaza twizeye rwose ko muzisubiraho ku buryo mubona afurika n'abaturage bayo uko iri kandi ko muzemera uruhare rukomeye abanyafurika n'abaturage b'abirabura ba leta zunze ubumwe za amerika bagize kandi bakomeje kugira mu gihugu cyacu no mu mateka yacu no kubona ibindi byose bitazahwema guhuza afurika na leta zunze ubumwe za amerika ariko rero ku cyumweru gishize perezida trump yavuze ko nta bantu yanga yabwiye abanyamakuru ati nta vanguramoko rindimo rwose
muri afurika kandi perezida w'igihugu cya zimbabwe emerson mnangagwa yatangaje ko igihugu ciwe kizogirisha amatora mu mezi ari hagati y'ane cyangwa atanu azoba abaye amatora ya mbere kuva umutegetsi yatwaye zimbabwe mu kiringo kirekire cyane robert mugabe akuwe ku butegetsi ivyo mnangagwa yavyemeye ku munsi wa gatatu mu rugendo yagize mu gihugu kibanyi cya mozambique ivyo bitangazwa n'ikinyamakuru ca leta herald perezida mnangagwa avuga ko gushyira imbere amahoro ariyo ntumbero afise yemeye ko amatora yimirije azorangwa n'ubwigenge kandi azogenda neza byari bitegekanijwe ko amatora aba mu kwezi kw'indwi canke mu kwezi k'umunani k'uyu mwaka ku ntwaro ya mugabe amatora muri zimbabwe yaranzwe n'ubusuma uruhagarara n'ubwicanyi ku yindi nkuru uh, ijanye na afurika kandi umuryango w'ibihugu vy'iburaya warahagaritse ku munsi wa gatatu umugambi ukomeye ujejwe uh, kubungabunga amazi mu gihugu ca kenya iyo ngingo yafashwe inyuma y'uko kwimura abantu ku nguvu mu karere uwo mugambi wari utegekanijwe kurangurirwamwo bivuyemo ubwicanyi mu ndwiheze uwo mugambi ukubungabunga amazi w'agaciro k'imiliyoni mirongo itatu n'umunani y'amadolari wahagaritswe nyuma y'uko umwe mu bantu bo mu bwoko bw'abasengwe baba muri ako karere uwo mugambi utegekanijwe kurangurirwamo yishwe ku munsi wa kabiri abo bantu baba muri ako karere babonwa na leta y'igihugu cya kenya ko batarekuriwe kuhaba n'amategeko baragwanije utwigoro two kubimura ku butaka babona ko ari ubw'abakurambere babo umugambi w'umuryango w'ibihugu vy'iburaya ugenewe kubungabunga ibice birimwo amashamba mu mitumba ihanamye mu burengero bwa kenya bifise uruhara rukomeye ku bijanye n'amazi ambasaderi w'umuryango w'ibihugu vy'iburaya muri kenya stefano de jacques yatangaje ko umuntu yishwe mu baba muri ako karere yishwe n'aho bari bagabishije leta ya kenya kudakoresha inguvu ku bantu ataco bagira bahaba amenyesha ko aricyo gituma bafashe ingingo yo guhagarika gufasha umugambi wo kubungabunga amazi bariko bakoranako na leta ya kenya umuvugizi wa leta ya kenya eric kirayite yatangaje ko bazi vyerekeye ingingo y'umuryango w'ibihugu vy'uburaya amenyesha ko itohoza ririko riraba ku muntu yishwe ababa mu mitumbi ihanamye mu- yo mu karere ko mu burengero bwa kenya n'abaserukira amashirahamwe aharanira agateka ka muntu bari bamaze igihe baremera umuryango w'ibihugu vy'iburaya kugira uhagarike umugambi wayo muri ako karere
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mukomeje gutega amatwi amakuru twabateguriye umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu human rights watch watangaje icyegeranyo cyawo cy'umwaka ku burenganzira bwa muntu ku isi yose human rights watch iravuga ko abanyapolitiki bashyira imbere urwango n'amareshya-mugeni nko muri leta zunze ubumwe za amerika uburusiya n'ubushinwa batanga urugero rubi ku isi yose irasaba kurwanya bene aya matwara kubera ko ashaka gusimbura demokarasi ni ukuvuga gukuraho ubutegetsi bwa rubanda bugendera ku mategeko human rights watch irarega by'umwihariko politiki ya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yo gukumira abimukira no kubiba amacakubiri mu moko ariko irishimira ko imiryango iharanira ubwisanzure bwa rubanda abanyamakuru abanyamategeko abacamanza ndetse na bamwe mu ntumwa za rubanda bo mu ishyaka rya Trump bahagurukiye kubyamagana icyegeranyo cya Human Rights Watch kiragaya kandi uburyo umuryango w'uburayi bwunze ubumwe wirengagije politiki ya perezida wa Turkiya Recep Tayyip Erdogan yo gutsemba inzego za demokarasi ibyo ni ibyanditse muri icyo cyegeranyo ntabwo ari byo bivuze muri afurika human rights watch iravuga impungenge boko haram ikomeje gutera muri afurika y'uburengerazuba guhutaza rubanda mu gice kivuga icyongereza muri kameruni n'impagarara zikomeje muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo kubera kwigizayo amatora ubutitsa human rights watch ihangayikishijwe kandi n'intambara ikomeje muri Sid- muri sudani y'epfo ariko kandi uyu muryango urashima intambwe nziza muri gambiya no muri angola aho abakuru b'ibihugu byombi bari barabaye ibishyitsi bageze aho bava ku butegetsi
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc hano muri leta zunze ubumwe za amerika perezida donald trump yatangaje ko umugambi wiwe werekeye uruhome ku rubibe igihugu cyiwe gihana na mexique utigeze uhinduka kuva umunsi wa mbere awiyumviye ivyo perezida uh, trump yabitangaje inyuma y'uko umuyobozi mukuru w'abakozi bo mu biro vyiwe john kelly avuze ko trump yi- atari yanonosoye neza ivyerekeye urwo ruhome igihe yemera ko azogwubaka perezida trump mu butumwa ku rubuga twitter no musi wa kane yongeye kandi avuga ko uruhome ku rubibe amerika ihana na mexique uko bizogenda kose ruzoruhira kurihwa na mexique yamara muri kahise mexique yatangaje ko ata mafaranga izokwigera itanga ku ruhome urwo ari rwo rwose ku rubibe rwayo na amerika mu ntango z'iyindwi john kelly yabwiye abashingamateka ko ivyo trump yemeye igihe ariko yiyamamaza ku bijanye n'abimukira bitari bifatiye ku makuru yari yatohojwe neza atangaza ko iciyumviro ciwe ku vyerekeye uruhome ku rubibe rwose hagati ya amerika na mexique cahindutse ku vyerekeye eh, uku- kubaka urwo ruhome ha- hagati ya amerika na mexique john kerry avuga ko bazoshobora kuronka amafaranga yo kururiha avuye mu gihugu ca mexique n'aho atazoba avuye muri leta y'ico gihugu
umushumba wa kiliziya gatolika y'isi yose papa francisco arasoza uruzinduko rwe muri shiri uyu munsi arahava ajya muri peru mbere yo guhaguruka muri shiri yasomye misa yasomeye misa abantu ibihumbi n'ibihumbi ahitwa lobitos mu majyaruguru ya shiri bamwe muri abo bantu bari baraye aho hantu ijoro ryose bategereje iyo misa no kubona papa nyuma ya misa papa francisco yakiriye abarokotse ubwicanyi bwa leta y'igitugu ya general augusto pinochet wategetse shiri akoze kudeta kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na gatatu kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda papa francisco yageze muri shiri ku wa mbere mu rugendo rwa gatandatu agiriye ku mugabane wa amerika y'epfo mu myaka ine amaze ari umushumba wa kiliziya gatolika y'isi yose radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda usibye ku maradiyo yanyu kandi mushobora no kudukurikira kuri facebook voa radiyo yacu mu ijambo rimwe naho kuri interineti ni wazi itatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com ubu rero ni amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu mezi atatu ari imbere volkswagen izatangiza uruganda rwo gukora imodoka mu rwanda n'igishoro cy'amadolari y'abanyamerika miliyoni makumyabiri ni ukuvuga amafaranga y'u rwanda arenga miliyari cumi n'indwi asumta kaboyi yaduteguriye inkuru ku ikubitiro uru ruganda rurateganya kuzajya ruteranya imodoka ibihumbi bitanu mu mwaka umuyobozi wa volkswagen muri afurika y'epfo thomas shafa mu kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa kane yavuze ko uru ruganda rwiteguye gushyira mu bikorwa amasezerano yashyizweho umukono na guverinoma y'u rwanda mu kwezi kwa cumi na kabiri k'umwaka wa bibiri na cumi na gatandatu uyu muyobozi yavuze ko imirimo yabo mu rwanda bazayikora mu byiciro bitatu icyiciro cya mbere yasobanuye ko kizaba kirimo gushyiraho ikigo kizakoreramo volkswagen mu rwanda ikigo ubu cyamaze gushyirwaho cyitwa volkswagen mobility solution rwanda kizayoborwa n'umunyarwanda icyiciro cya kabiri kizaba kigizwe no guteranya imodoka no gushyiraho uburyo bwo kuzisangira ku bantu benshi umuyobozi w'uruganda rw'imodoka volkswagen muri afurika y'epfo ari nawe ukuriye ibikorwa by'uru ruganda muri afurika yose yavuze ko mu kwezi kwa gatanu imodoka yabo ya mbere izaba igiye hanze uyu muyobozi wa volkswagen avuga ko mu rwanda bazahageza ubundi buryo bwo gusangira imodoka ni uburyo butari bumenyerewe mu rwanda uyu muyobozi yasobanuye ko ubu buryo buzakoreshwa yagize ati hazaba hari uburyo bwo gusangira imodoka buzatangizwa mu cyiciro cyacu cya kabiri buzatangira n'imodoka zigera ku ijana na mirongo itanu ubu buryo buzakoreshwa ku bantu bafite icyo bahuriyeho nk'ikigo minisiteri ku buryo umuntu akoresha imodoka akayivamo undi akayifata akishyurwa harebwe ku birometero yagenze ubu buryo buzajya bukoreshwa hifashishwa ikoranabuhanga umuntu ashobora gushyira muri telefoni ari nayo azajya akoresha mu kwishyura ikamufasha gufungura iyo modoka hazaba kandi n'umurongo umuntu yahamagara akabona imodoka ku muntu udafite smartphone umuyobozi w'ikigo cy'igihugu cy'iterambere rdb karera kamanzi avuga ko u rwanda ruzungukira mu gukorana na sosiyete izwi cyane ku isi nka volkswagen icya mbere gukorana n'umuntu uzwi ku isi yose ni ikintu cyiza aho utangirira ariko ntabwo bihagije tumaze umwaka dukorana nabo ntabwo aribo bose bonye bakoraga inyigo inyigo yakozwe natwe rdb so twabigiyemo mu mibare twarafashe kugira ngo ibyo bashaka kumenya nabo tugende turebe uburyo twakora iyi poroje kugira ngo babone ko hari inyungu ariko natwe nk'igihugu tubone ko hari inyungu so icya mbere niyo bajya kuzana amafaranga agera kuri miliyoni makumyabiri y'amadolari bajya kuduha akazi igera kuri igihumbi ku kwezi ya mbere bajya gukora ikintu cya mbere gukora amamodoka mu rwanda bajya kuzana solution yo gusangira amamodoka bakoresheje ikoranabuhanga ibyo byose ni inyungu udashobora no kugereranyije so twarabigiyemo tubona ko inyungu ifatika inkuru yo kuba abanyarwanda bashobora kugura imodoka nshya batazitumije i burayi kanada n'ahandi nk'uko byari bisanzwe byakiranywe ibyishimo uyu wavuganye n'ijwi rya amerika areremeza ko guteranyiriza imodoka mu rwanda fasha ababyifuza kubona imodoka nshya kandi ku giciro kidakanganye icyemezo turacyishimiye cyane kubera yuko imodoka z'abadage ni imodoka abantu bakunda ariko bagatinya kuzigura kubera ko amapiyesi yazo ataboneka igihe rero zizaba ziri hano mu gihugu biradushimishije cyane kuko tuzashobora kuzigura ndibaza ko bizaba binahendutse kandi dushobora no kuzibona mu buryo butworoheye ni igisubizo kinini kubera yuko nta kindi na kimwe cyatumaga abantu badashobora kugura izi modoka za volkswagen zirakunzwe ariko kubera amapiyese yazo n'uburyo bwo kuzibona bitabaga byoroshye ariko ubu bwo bizatworohera kandi turabyishimiye ibyo benshi bari bafitiye amatsiko yo kumenya igiciro cy'izi modoka ntibyabonewe igisubizo mu kiganiro n'abanyamakuru umuyobozi wa volkswagen muri afurika yavuze ko iby'igiciro bizamenyekana mu gihe hazaba hatangiye igikorwa cyo kwamamaza ibicuruzwa byabo gusa yavuze ko ibiciro bizaba ari byiza kandi abantu bazabasha kugura imodoka nshyashya asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
asumta urakoze none reka eric nawe akwakire kuri uru rubanza rwa jean batiste mugimba uregwa ibyaha bya jenoside urukiko rukuru rero rwasubukuye uru rubanza ariko mugimba n'abamwunganira barusabye kutakira ikirego cy'ubushinjacyaha ubushinjacyaha bwo bukavuga ko inzitizi batanze zidafite ishingiro eric inzitizi zisaba urukiko kutakira ikirego ubushinjacyaha buregesha bwana jean batiste mugimba ibyaha bya jenoside nizo zafashe umwanya munini mu iburanisha rya none bwana mugimba yabwiye urukiko ko hari ingingo eshanu ubushinjacyaha butubahirije mbere yo gutanga ikirego kimurega kandi ko iyo buzubahiriza buba butaragitanze ku isonga yabwiye umucamanza ko ikirego cy'ubushinjacyaha kinyuranije n'ingingo ya makumyabiri n'icyenda y'itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda mu gika cyayo cya gatanu gisobanura ko icyaha ari gatozi yasobanuye ko ubushinjacyaha butagaragaza uruhare rwe ku giti cye mu byaha bya jenoside uretse kumurega bushingiye ku mirimo yakoraga aravuga ko umurega bushingiye ku kuba yari umukozi muri banki nkuru y'igihugu icyarimwe n'umunyamabanga mukuru w'ishyaka sederi bityo ko ngo yari asangiye umugambi wa jenoside n'abandi bategetsi ashingiye ku rubanza rwa bwana runyinya barabwiriza wahoze ari umujyanama wa perezida juvenal habyarimana mugimba yavuze ko nawe yaregwaga hashingiwe ku mirimo yakoraga aza kugirwa umwere uregwa yavuze ko ubushinjacyaha bwirengagije amasezerano u rwanda rwagiranye n'igihugu cy'ubuholande cyamwohereje ayo masezerano ngo yavugaga ko atashoboraga gukurikiranwa ku kuba yari mu ishyaka sederi kuko ryagiyeho mu buryo bwubahirije amategeko yabwiye umucamanza ko ikirego cy'ubushinjacyaha cyubakiye ku buhamya bw'abatangabuhamya batagombye kuba ari abahamya igihe bigaragara ko nabo bahamijwe ibyaha bya jenoside aburana umucamanza yamwibukije ko abo batangabuhamya y'iko mu rukiko rutaraba baza ku buhamya bwabo yewe rutaranagera n'igihe cyo kubatumiza ngo bamenye niba bemewe cyangwa batemewe bwana mugimba yongeye kubwira urukiko ko ubushinjacyaha mu kumurega bwirengagije ibyemezo ndakuka byafashwe n'inkiko mpuzamahanga ko umuntu adashobora gukurikiranwaho icyaha cya jenoside icyarimwe n'icyaha cy'ubufatanyacyaha mu gukora jenoside umucamanza nawe yongeye kumwibutsa ko ibi byaha byombi ntawabihamywa ariko bitavanaho ko yabikurikiranwaho uregwa aravuga kandi ko inyandiko itanga ikirego cy'ubushinjacyaha yirengagije bikomeye inenge y'imyandikire yabwiye urukiko ko nta gikorwa cy'iperereza kigaragaza aho ubushinjacyaha bwahereye bumukurikirana uregwa aravuga ko ubushinjacyaha butagaragaza icyabaye ngo butangire kumukurikirana mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe nyamara ngo mu bihumbi bibiri na cumi nk'uko yabivuze mu rukiko ngo habayeho agatsiko k'abantu bahuriye mu kabari kitwa panorama bamucurira ibyaha bagamije kumutwarira imitungo irimo amazu mu mujyi wa kigali umucamanza yakunze kwibaza icyo aza gufata mu bisobanuro by'uregwa haba mu kumenya niba yatangiye kwiregura cyangwa se niba koko ari mu nzitizi ku kirego kitarasobanurwa n'ubushinjacyaha ubushinjacyaha metere gatera gashabana umwe mu bamwunganira mu mategeko yabwiye urukiko ko buri wese afite uburenganzira ku butabera buboneye bwo kutaryozwa icyaha igihe atari gatozi yisunze ingingo z'amategeko metere gashabana yabwiye urukiko ko ikirego cy'ubushinjacyaha kibumbatiye ugushidikanya ku byaha burega mugimba maze asaba kugitesha agaciro umucamanza yongeye kubaza icyo bashingiraho bavuga ibyo igihe ubushinjacyaha butarasobanura ikirego cyabwo ubushinjacyaha bwirinze kugira byinshi buvuga kuri izi nzitizi zazamuwe n'uruhande bahanganye bwarwikomye ko ko rutasomye ikirego cyose ngo ruhereho rugira icyo rukivugaho bwabwiye urukiko ko butarega mugimba nk'uwari umuyobozi wa sederi bumurega ibikorwa bukeka ko yakoze kandi bigize ibyaha ubushinjacyaha bwavuze ko busanga uregwa atagaragaza inzitizi ahubwo yinjiye mu myiregurire ku byaha bimwe na bimwe ku kirego butarahabwa umwanya wo gusobanura ubushinjacyaha buravuga ko nta ntenge n'imwe urundi ruhande rutanga igaragaza uburyo ubwo ari bwo bwose ikirego cyanditswemo kandi ko ubugenzacyaha bufite inshingano zo kwibwiriza mu gukora iperereza bukibaza icyo urukiko rushobora gushingiraho rufa gufata umwanzuro wo kutakira ikirego mu gihe ibyo mugimba aregwa byose bikubiye muri icyo kirego ubushinjacyaha bwo burasanga iby'urundi ruhande rusaba birimo kwivuguruza bwasoje busaba kutakira inzitizi za bwana mugimba n'abamwunganira rukazemeza ko ari imyiregurire ku byaha bimwe na bimwe maze urubanza rukazakomeza uko bisanzwe bwana mugimba yahoze ari umukozi wa banki nkuru y'igihugu icyarimwe n'umunyamabanga mukuru w'ishyaka sederi arerwa ibyaha bine bikomeye kandi bidasaza bya jenoside n'icyaha cyo gukora jenoside gushishikariza abandi gukora jenoside ubufatanyacyaha mu gukora jenoside n'icyaha cyo gucura umugambi wa jenoside ibyaha byose arabihakana mu mpera z'umwaka ushize wa bibiri na cumi na gatandatu nibwo ubutabera bw'ubuholande bwamwohereje kuburanishirizwa mu butabera bw'u rwanda ku itariki ya cumi na kane z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka nibwo umucamanza azatanga umurongo kuri izi nzitizi ikirego cy'ubushinjacyaha kikimwa agaciro cyangwa se urubanza rwakomeza uko bisanzwe hagati aho bwana antoine muhimu ukuriye inteko ibura iburanisha yasabye impande zombi kuzitabira iburanisha ziteguye ko kimwe muri byo gishobora kuba akabagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu burundi imiryango irenga amajana atatu na mirongo itandatu yo ku mitumba itatu yo ku mugwa mukuru w'intara ya cibitoke ntigira ikika umusaya kuva ku mugoroba w'ejo kuwa gatatu imvura ivanze n'igihuhusi yaguruye ibisakazo by'amazu impome z'ayatari make zirasenyuka kubera imyuzure ni inkuru bimenyesha amakuru wacu evariste nziko banyanga
duhuye n'ibyaha umuyaga wabaye mwinshi inzu ziratatagurika nyinshi nyine zitagira ntabwo turamenya uko zingana
turi ku mitumba ya cibitoke kagazi na rusiga aho abahaba bariko begeranya mu gitondo cuno wa kane ibisakazo vy'amazu yabo vyagurutse ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu imvura nyinshi ivanze n'igihuhusi niyo ntandaro y'akangaratete imiryango igera ku majana atatu na mirongo itandatu n'icenda rimwo uno mukenyezi wo ku mutumba kagazi yahuye n'ivyo vyago yabwiye ijwi rya amerika ingene vyagenze imvura nk'uko bose babibonye twabonye iza ifite umuyaga mwinshi cyane hanyuma nk'uko mubibona na mwebwe amazu yaragurutse imirima yarapfuye turi aho nyine turatekanye aha ibintu byoronekaye ni inzu yagurutse amabati yose yarapfuye imbaho ziravunagurika ibintu mu nzu biranyagirwa ibisanzwe bisa nk'uko atacu twanuye byarapfuye byinshi rwose imana yarakinze ntawasize ubuzima muri urwo ruhagarara rwatewe n'iyo mvura ivanze n'igihuhusi abana batanu bo ku mutumba rusiga barakomeretse baguweko n'impome z'inzu irumva pacifique ni umwe wo muri abo bana baraye bahatswe imvura yariko iragwa mama yagiye ku isoko papa nawe yagiye gusenga inzu ikiraguruka amatafari atatu agwagwa umusore niyo ngabo jean claude niwe yarokoye abo bana bari baguweko n'inzu urumva uko byagenze jewe nari nugamye ahantu iruhande y'inzu y'aba babanyi imvura rero imaze kugwa kuko yagwanye umuyaga mwinshi igwana urubura je mpagaze rero hanze ndabona inzu yo ku ruhande ubwa mbere na mbere igikoni kiragurutse nkigihagaze ngaho mbona mushiki w'uwo mwana araje yiruka yambwira ko bene wabo baguwe n'inzu nca ndiruka hama ndagenda ndabakurayo si abanyagihugu bo ku mugwa mukuru w'intara c'ibitoke bahuye n'ivyo vyago bonyene batagira ayo bacira n'ayo bamira abajejwe intwaro ku mitumba bavuga ko nabo nyene barengewe n'ayo makuba yarayashikiye abo barongoye kanyarigabo salvatori ni umwe muri abo bajejwe intwaro yo hasi gacimbira intwara inzu zaragurutse ni nyinshi cyane na kontoro yasanga zigeze mu nzu mirongo itatu n'icenda ibarabara rimwe imvura yari nyinshi cyane kandi abantu uko bari hose baramerewe nabi cyane kubera naho twavuga ngo turabahaye indaro ntitworonka aho tubaraza kuko ni benshi cyane twasaba rero yuko muri bo bafasha nyene vyihutirwa bakabafasha bakabafasha idusakazo bakabafasha udukoresho two mu nzu kuko byose byaratikiye bamwe mu banyacibitoke inzu zabo ibisakazo vyaguruwe n'umuyaga bariko barasanura mu gitondo cuno wa kane basubiza ku mazu yabo bimwe mu bisakazo bitononekaye cane kugira baronkaho imiryango ibirakitse umusaya abo banyacibitoke bahuye n'ivyago nta kindi basaba atari ukugarukirwa ko vyihuta kuko bavuga ko atanakimwe bakuye mu mazu yabo uri ibikoresho by'abanyeshure ivyambarwa ivyo kwifuka hamwe n'ibifungurwa buramatari w'intara c'ibitoke yumvise ako kamo k'abarongoye joseph teriteka yakoresheje inama yihuta mu ntumbero yo gutabariza abaraye bahuye n'ivyago twarabiye hamwe kugira ngo duhanahane ivyiyumviro ku vyaraye bishitse bivanye n'imvura imvura yari ivanze n'umuyaga nyuma twari kumwe n'abajejwe intwaro dusanga amazu arenga amajana atatu twishikiye kuraba ingene bimeze uko mukuru abibona iyo mvura yarononye ibintu bitari bike iyo uruhande yaho twarabiye hamwe nk'abasanzwe ari bene gihugu bafashanya mu bintu by'ingorane kuko kuva na kera abarundi banywe barangwa no gufashanya ku by'uko nk'abo bantu usanga amazu yabo yarayabomotse twumvikanye yuko ari ukuraba ingene abenegihugu baha indaro iruhande y'ivyo no kuraba ibishobora kuba biratunze iyo miryango nk'utuntu two gufungura turabira hamwe n'ingene riri iruhande yo kuba barafashijwe n'abandi benegihugu kubaha indaro nuko turaba ingene turondera abenegihugu ubu intara ya Cibitoke mu kurinda ko twosaba abadukurira ku rwego rw'igihugu tuko turibunganya ko turondera ibintu byobera bafasha ko benshi nk'amazu yagiye aguruka amabati yarononekaye turaba ukuntu abanyenegihugu bashobora kuronka amabati buramatari w'intara ya Cibitoke yanamenyesheje ko vyibonekeza ko atamigende itwara amazi y'imvura ishemeye iri mu makartier amwe amwe joseph teriteka avuga ko afatikanije n'abajejwe intwaro yo hasi hagiye kuba ihimirizwa ryo guca imiserege itwara amazi mu ntumbero yo guhangana n'imyuzure ku mugwa mukuru w'intara c'ibitoke evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika
urakoze evariste kuri iyo nkuru mu burundi kandi igihugu cy'u burundi cyarashikirije ibirego sentare y'ibihugu by'umuryango wa afurika buseruko bavuga ko habaye ihonyangwa ry'amategeko mu itorwa ry'uwurongoye inama nshingamateka y'uwo muryango ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika Raymond nzimana umushikiranganji ajejwe imigabo n'imigambi y'umuryango w'ibihugu bya afurika y'ubuseruko mu burundi yemeje ko umuhanuzi wa leta mu bijanye n'amategeko ari nawe aramutswe ubushikiranganje bw'ubutungane mu gihugu yashikanye ibirego muri sentare y'ibihugu by'umuryango wa afurika y'ubuseruko ku munsi wa gatatu ni ku igenekerezo rya cumi n'indwi ukwezi kwa mbere bibiri na cumi n'umunani isabelle ndahayo aratubwira uwo bitwariye n'icyatumye bitura iyo sentare umushikiranganji ajejwe ubutungane mu burundi ari nawe asanzwe ari umuhanuzi mukuru wa leta y'u Burundi mu bijanye no kubahiriza amategeko yashikirije ibirego by'u Burundi muri sentare ibihugu byo muri afurika y'ubuseruko yitwarira nk'uko bisanzwe biri mu mategeko agenga iyo sentare umunyamanga mukuru w'uwo muryango asaba iyo sentare ko yoca urubanza yisunze amategeko ku bijanye n'itorwa ry'umukuru w'inama nshingamateka y'ibihugu byo muri afurika y'ubuseruko bitisunze amategeko kubuye mushikiranganje amategeko agenga umuryango wa afurika y'ubuseruko aravuga neza ingene umukuru w'inama nshingamateka w'uyo muryango ashyirwaho isabelle ndahaye avuga ko hahonyanzwe amategeko menshi kuko ngo hari kuba ibisikanya ku butegetsi kandi ngo hari no gukurikizwa ibiharuro by'abashingamateka bategerezwa kwitaba ibikorwa by'iyo nama amatora y'umukuru w'inama nshingamateka igira kane y'umuryango w'ibihugu byo muri afurika y'ubuseruko yo ku igenekerezo rya cumi n'icyenda kigarama mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi yabaye abashingamateka baserukira ibihugu by'u Burundi na tanzania atariho bari basohotse ibyo nabyo bikaba bihushanyije n'amategeko ntunganyabikorwa y'iyo nama mu ngingo yayo yerekeye ibitigiri by'abashingamateka basabwa kugira bashobore gutora mu gihe cy'amatora y'umukuru w'inama nshingamateka igira kane w'umuryango w'ibihugu bya afurika w'ubuseruko ibijyanye no kubisikanya kw'ibihugu kuri icyo kibanza byigeze bitomogwa neza ari nabyo byabaye intandaro yo kutumvikana uyu mushikiranganje yabwiye abamenyeshamakuru ko aho kumviriza impande zose ahubwo hakoreshejwe igikenye n'inguvu ivyo bica bituma haba amatati gushika bataratorerwa inyishu akemeza ko umuti ari ukubahiriza amategeko n'uburenganzira butangwa n'ayo mategeko aho gutanga insiguro zitomoye habaye umusinukano mwinshi no gukoresha inguvu gutyo ibintu biraheza birushirizaho kuba bibi umugenzo wo gusabikanya no kumvikana kw'ibihugu usanzwe bisungwa mu bikorwa bitandukanye by'inzego n'amashyirahamwe akomoka ku muryango w'ibihugu bya afurika w'umuseruko ari nawo watumye umuryango urama ni ubujyanye no gukurikiza indome zitangurira ibihugu nk'uko bisanzwe bikorwa mu yandi mashyirahamwe mpuzamakungu kandi nta mpari ibyo bigera biterana gato aha ikibazo umuntu wese ashobora kwibaza ni icyatumye haba gukoresha inguvu mu bijyanye n'ayo matora amatora y'umukuru w'inama nshingamateka y'umuryango wa afurika y'ubuseruko yabaye kuwa cumi n'icyenda ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka wa bibiri na cumi n'indwi mu gisagara ca arusha ni mu gihugu ca tanzania amatora yakozwe abashingamateka b'abarundi bari muri iyo nama nshingamateka hamwe n'abatanzaniya basohotse naho abatanzaniya bo bavuye bemera itorwa ry'umunyarwanda martin ngoga ku buyobozi bw'iyo nama nshingamateka iyo nama nshingamateka ikanategekanya no gutangura ibikorwa kuwa mirongo ibiri na kabiri ukwezi kwa mbere bibiri na cumi n'umunani gushika kuwa cyenda ukwezi kwa bibiri na cumi n'umunani ikampara mu gihugu c'ubuganda ibikorwa tutazi kw'abashingamateka b'abarundi bazokwitaba kuko umushikiranganje ajejwe ivyinjira ry'uburundi mu muryango wa afurika y'ubuseruko atagize ico bivuga ko kuko atakibazo c'abamenyeshamakuru na kimwe yishuye ibujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu kanya gatoya turaba dusezeranyeho mureke gusa tubibutse muri makeya ko abantu bahagarariye amerika ari ba ambasaderi mu bihugu mirongo ine n'umunani bya afurika bandikiye perezida trump bamubwira yuko afurika atari amazirantoki amagambo perezida trump yaba yaravuze bamusaba ahubwo kwisubiraho kugira ngo abone ubwiza bw'imico yo muri afurika ubugwa neza n'urukundo n'urugwiro by'agatangaza afurika n'abanyafurika bafite perezida w'igihugu cya zimbabwe emerson mnangagwa yatangaje ko igihugu ciwe kizogirisha amatora mu mezi ari hagati y'ane n'atanu azoba abaye amatora ya mbere kuva umutegetsi yatwaye zimbabwe mu kingo kirekire robert mugabe akuwe ku butegetsi human rights watch iramagana politiki ya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika yo gukumira abimukira no kubiba amacakubiri mu moko ibirego perezida trump ahakana amakuru rero n'ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi sahani bigarukiye kuri radiyo ijwi rya amerika dushimiye enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fatu ari masikarara yadufashije kwegeranya ibiganiro byo kuri iyi saha amakuru mwayashikijwe na fide niyo ngabo na tomasi kamirindi murakarama